SBS Radio
iyi ni SBS mu kirundi nongeye gushimira mwe mwese muri ko muradukurikirana ndabaha ikaze aha mu biganiro byacu byo kuri uno munsi uno munsi rero mu byo tugiye kuvugana kugura inzu bisaba uburyo butari buke mbere bisaba yuko umuntu aba afise amakuru yimbitse nyayo muri iki kiganiro ndi kumwe na dogiteri mu by'ubutunzi ndayisaba gilbert niwe asanzwe aza kutuyagira uyu nawe akaba ari n'umwigisha hariya muri kaminuza i melbourne nitwa jean paul amede turabandanya ikiganiro mu kanya
sbs.com.au
kaze nk'uko nari ndabibabwiye ndabashimiye cyane kubona mwitabiriye ikiganiro dr ndayisaba murakoze cyane amede eh, nanjye ndagushimiye ko wongeye kumpamagara bonze kukuganiriza ibintu bijyanye n'ubutunzi mbega ni akahe kamaro ko kugura inzu ari ubwa mbere Ah, boro iyo uguze inzu uzajya ko inzu yawe uba uguze ni ni- ni umutungo wawe ushobora kuzagurisha mu gihe ukeneye kugurisha ukabisa umuntu ageze mu zabukuru ukaba ufite ko ufite akantu wagurisha kugira ngo ubashe kugira icyo wigezaho nawe ku giti cyawe uri ubwa mbere ugiye kugura. ni ukuvuga ko uba utarigeze ugura inzu ubwa mbere So, harimo inyungu ah, zituruka muri eh, fe- muri Australia.
leta Eh, hakaba n'izindi nyungu ukuramo kuri ku rwego rwo mu mu ntara umuntu abamo Nko- nk'urugero naguha inyungu ukuramo ku rwego rw'igihugu uyikuye mu- muri guverinoma eh, nk'iri fasiti homa hari iyo bita ntuze loni dipoziti sikimu Eh.
mu by'ukuri iyo ugiye kugura inzu uba ugomba kuba ufite dipoziti dipoziti ni nk'amafaranga u- utanga nka avansi yes ya amafaranga utanga muri avance agomba kuba ari ibice mirongo bibiri ku ijana bya- by'inzu by'agaciro k'inzu yawe ufite Iyo- iyo ngiyo utayifite ugomba kuriha icyo bita ah, insurance bita ngo ni renders mortgage insurance Ntabwo- lendas mortgage insurance ni nk'aho tuvuga integabizoza y'iyo nzu ugiye kugura ehe ni ukugira ngo ni kesi utabashije kwishyura neza nibura baba bafite uh, aba mortgage you know, abantu banshuwaringa iyo default sinzi ko nabivuga ko default I- mu gihe bikwankiye kuriha abantu bazoba bakurihiye bazoba bagize iyo ntegabizoza yawe bashobore kuyiriha banki kuko idahomba amafaranga yayo noneho rero uko bigenda ni gutyo iyo gav- gavumenti iraza ku bantu bashyashya baje- abantu bwa mbere baje kugura amazu bwa mbere iraza ikabagarantisa ikavuga iti "Ah, uyu muntu nabasha kubona igishoro ah, cyangwa dipoziti ya avansi eh, ibice bitanu ku ijana ubwo ngubwo ah, ushobora kuba noneho ushobora kuba wabasha kugura inzu yawe kandi u- mbere ntibyashobokaga so ubwo urumva rero iyo ngiyo ni avantaje yo kuba ah, wabasha kubaka inzu ah, ufite just ufite avanse ntoya cyane Ego.
eh, ku bintu bitashobokaga eh.
Mm, hamwe hamwe hamwe n'ibyo rero mu bijyanye n'ubutunzi ni akahe karusho cyangwa n'izahe inyungu umuntu aronka iyo aguze inzu ari ubwa mbere
yes nyine ubwo ngubwo urumva iyo 5% ufite Ivyo bice bitanu Ipo- kw'ijana.
eh, ibice bitanu ku ijana ni ukuvuga ko niba ushaka kugura nk'inzu ya miliyoni hano muri Melbourne sibyo ufite fa- eh, ibice bitanu by'i- by'iyo miliyoni ushobora kubona ushobora gutangira eh, ushobora kujya ku isoko kuronde ariko ikibazo cy'iyi skimu ni kimwe ni uko hari namba z'abantu baba ari limited Donc, ntabwo ari buri wese ujyayo donc hari namba government yemerera ikavuga ati muri uyu Ah, mwaka hariho tuzafata igitigiri iyi- cy'abantu leta iba yemereye guha ayo mafaranga umuntu ashatse kugura inzu ari ubwa mbere yes ku buryo rero ugomba kuba mu ba mbere iyo babyanaje buri mwaka ni ibintu bigenda bicenjinga bigenda bihinduka nk'ubu ngubu nzi ko bazi- ari ibizarangira muri juni muri 2022 muri uyu mwaka uje bizaba byarangiye Mu- mu kwa gatandatu kuno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yes ubwo rero nibiba byarangiye gusa nyine eh, inkuru nziza ni uko bigenda bigaruka ni ibintu bigenda bigaruka eh, cyane cyane iyo turi muri crisis nk'iyi ngiyi Hari- hari ikindi kibazo cy'iyi deposit ni uko urumva utanze 5 ibice bitanu kuri eh, ibice bitanu ya deposit muri avance uzashiduka urimo uriha ugomba kuriha inyungu nini cyane kuko eh, burya iyo utanze deposit nini uriha inyungu nkeya none iyo utanze iyo deposit ntoya ya ya 5% ugomba gushiduka wareshya amafaranga menshi cyane aho noneho ugomba gutekereza ukavuga uti se ah, i- i- iyi fayive pasi ntabwo yagombye kugushuka uvuga ati eee nshobora ku no no no kuko ni ubufashe mogeji y'imyaka mirongo itatu ugomba kwibaza ikibazo kimwe ese izi nyungu nzabasha kuzishyura mu myaka mirongo itatu U- eh, ufashe nka mogeji nkero ni ukuvuga uti ok muri ino minsi ah, mfite dipoziti ntoya ariko minsi iri imbere nzamekinga more money nza- mfite umushahara munini cyane ku buryo nzabasha kwishyura izo nyungu Ya. ariko iyo bitagenze neza nanone ushobora gukora izo bitari financing aho nyine tukiri aho dogiteri ndayisaba nagomba nkubaze mbega eh, gufata ingurane ushaka kuriha iyindi ngurane byo byo bifise akamaro gake cyangwa bifise ingaruka nke so abantu b'amabanki rero burya baba babona ibintu byinshi cyane abaturage batabona ku buryo nanone kwirukanka kwita uri financing kenshi na kenshi hari igihe usanga uguye mu mutego kuri financing ushatse kuvuga gusaba ingurane kugira ngo urihe iyindi ngurane Eh, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri usanzwe ufite mogeji ariko uratekereza ko iyo mogeji urihaho inyungu nini cyane noneho inyungu ugasanga inyungu eh, banki yawe usanzwe urihaho usanzwe urihaho iyo nyungu ugasanga yadwa barimo rero nka gatatu ku ijana kandi hari iyindi banki irimo itanga inyungu ntoya ya kabiri ku ijana I- i- ubwo ni ni urugero ndiho nguha reka nigire muri iriya banki yindi ukajya muri iriya banki yindi ukavuga uti ndashaka umuha amafaranga yo kwishyura mogeji mfite bakaguha wenda nk'ibihumbi nka magana atandatu ukagenda ugafata ibihumbi magana atandatu ukishyura ya mogeji wari usanzwe ufitemo noneho ugasigara ufite iyo mwenda iyo banki yindi ariko iyo banki yindi ubwo uwifitemo umwenda ariko noneho ugomba gutangaho inyungu ntoya Eh, ariko aho ngaho rero before ubikora kuko hari igihe biba birimo inyungu ariko nanone harimo ibintu byose byo muri finance biba bifite inyungu ariko biba bifite you know, ntantuze na N'ingaruka.
igihombo Eh, n'ingaruka ye ubwo niba ugiye kuri financing bwa mbere icyo ubanza ugomba gutekereza izo bita cost ubwo aha- hari igiciro nyine umuntu utegerezwa kuriha hariho ingaruka zabyo ku buryo ra- ubwo hari nka- twavuga nk'izo bita ngo discharge fee discharge fee ni nko kuvuga yuko kureka iyo mortgage hari igihe usanga usanga nka banki zisangiye kugukata amafaranga urumva ikagukata amafaranga kuko uretse mortgage zabo ibyo rero babyita ngo discharge fee hakaba n'izo bita ngo application fee application fee ni ukuvuga ko ugiye mu yindi banki kwa applyinga eh, gufata eh, iryo deni ni ukuvuga yuko ugomba kwa purayime muri uko gufata iryo deni ugomba kuriha amafaranga nk'uko uba yarishye ya mafaranga n'ubundi mu gihe wa- urimo ufata ya rya deni rya mbere Yego.
Donc uta- utangira utangira porosesi ese ubona bangukira Mm, u- utangura gushasha gusaba ideni nyine Eh, bundi bisanzwe bushyashya Eh, ku buryo usanga harimo rero eh, harimo n'ibyo bita ngo na za valuation fees sinzi ko nabivuga Eh, re- re- re- inge- inge- kugira kumbura abariko baradukurikirana bashobore kumva iyo umuntu agiye gusaba ideni mu yindi banki kugira ngo ashobore kuriha ideni yari afise wari ico wise ngo ni discharge fee aha ni nka ya banki wari urimwo kugira ngo ishobore kukurekura hariyo amafaranga baguca Ehe.
hari ama rero kugira ngo ya banki yindi nshasha ugiyemo kugira ngo ushobore gusaba ideni hariyo amafaranga nabo baguca ivyo wise application fee application fee yes kugira rero ngo basubire ngo barabe eh, id- ideni wari ufise barabe inzu ufise ivyo wise uh, valuation fee navyo nyene barabica amafaranga yes ibyo byose barabikora donc hari amafaranga menshi cyane muby'ukuri mutanga kugira ngo uve muri one bank ujya mu yindi ibyo rero ugomba kubitekerezaho ukabikarikira ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo ah ndesize kuri financing my mortgage ugomba gukonsidera iyo cost ntabwo ari ukuvyuka mu gitondo ngo ati yaha ubu ngiye gufata ideni ngo ndihe ri- ririya rindi deni Mm.
Eh, ariko icy'ingenzi ugomba gukonsidera kurusha ibindi byose Ah, nk'ubu ngubu iyo umaze gufata suppose, ah, ah, reka twimagine ko wafashe mortgage umaze kwira imyaka itanu sibyo Yego.
uko uriha mortgage uko ugenda uriha iyi mortgage over time burya eh, izo bita eh, inyungu zigenda zigabanuka gake gake proportional nk'uko imyaka igenda ishira ni ukuvuga ko muri mu mwaka wa mbere uriha mu- inyungu nini cyane kuko uba ufite mortgage nini cyane ni ukuvuga ko umwaka ukurikiyeho za interest actually zigenda zimera nk'izigabanuka nubwo burya muri payment aba bakubwira ngo urimo uraguma uriha amafaranga amwe ntabwo ari kimwe kuko burya muri arya mafaranga uriha ku kwezi haba harimo inyungu haba harimo na mogeji noneho uko bigenda ni gutya rero uvataye muri fayive iyazi uba umaze kugabanura uba ugenda inyungu zawe zigenda zigabanuka ku buryo ikintu uba ugenda uriha cyane kurusha burya n'intuze ni ni ya mogeji bayita ngo ni purinsipari sinzi ko nabisobanura burya muri mogeji harimo inyungu haba harimo na purinsipari donko birihira icyarimwe cyane cyane izi ngizi inyungu inyungu ni inyungu nyine y'iryo deni uba warafashe purinsipari ni nka bya bindi wavuga nihavaho inyungu amafaranga rero ukwiye kuriha ni aya yesi egizagitire handi ubwo rero ntabwo uciye mu ijambo noneho iyo umaze imyaka itanu ni ukuvuga ko umaze kugabanya urimo ugenda ugabanya ayo izo nyungu noneho ugiye kuri fayinansinga ugomba kumenya niba uwo muntu ugiye kuguha iyo mogeje atagiye kuri setinga iyo mogeje ni ukuvuga ko utazashiduka none wongeye kuriha imyaka mirongo itatu ya mogeje ugiye gusubira kuriha gusa kuko iyo usubiye inyuma muri iyo myaka mirongo itatu none ushiduka nubwo baguhaye interest ntoya ariko wibuke ko baguhaye interest ntoya ariko wari wimariye imyaka yawe itanu uriya ama interest ni ukuvuga ko wari uyagejeje kure cyane noneho nusubira inyuma ugatangira bundi bushya uzamera nk'aho utangiye mogeje bundi bushya bivuga ko noneho uzongera gutangira kuriha interest noneho nk'umuntu ugiye kuri fayinansingi azi ko utazi ibyo urimo ukora arakubwira ati yesi yesi muze karibu wowe ufite urimo urariha interest ya gatatu ku ijana kandi ahangaha dufite mogeje ya rimwe pointi fayive ku ijana wicizi hafi ariko waza akayigura yindi ntoya yarangiza agahita agukubita kuri mogeje ya tati yazi again akarisetinga iyo mogeje aho rero niho abantu benshi bakunda gukora misiteke gukora amakosa ugasanga asubiye inyuma akagira ngo arimo arariha inyungu nkeya akicari ova tati yazo ugasanga yarishye inyungu zirenze ukwemera birakomeye ntabwo ari ibintu byoroshye umuntu agomba gushishoza cyane cyane akabaza abantu babigenewe babizi noti inshuti zawe inshuti zawe ntabwo zibizi niyo mpamvu rero ni byiza ko utangiye gutekereza kuri fayinansinga ntabwo ari ibintu wajya kubaza inshuti yawe porobaburo wayikoze ejo cyakoze iyo nshuti yawe yagufasha kukwereka egisipati bamugira inama noneho abo begisipati bakakubwira aho bigeze cyane cyane nk'ushaka nko kuri fayinansinga ntuzajya kuvugana na banki nujya kuvugana na banki izakubwira ibyo yishakiye ntabwo aba ari abegisipati rero ndavuga nk'abantu bita fayinansho kansorasi babaho ba gavumenti kabisa ushobora kubabaza ikibazo icyo ari cyo cyose cya mogeji barakubwira donc ugomba kuba very careful abantu nge nizera ni bake cyane iyo bije muri finance nizera bita ngo financial counselors kuko job yabo ni ukugira inama abantu kandi ntabwo ari muri mortgage gusa ni muri muri izi aspect zose uhura nazo mu buzima aho ugomba gukora financial decision byaba ari ukugura amamodoka byaba ari ukugura amazu byaba ari ukugura iki ubaza abo bantu bita ngo ni fayinansho kansurazi ni abantu bahembwa kenshi na kenshi baba harimo na gavumenti igira fayinansho kansura babo icyo ni cyo kintu abantu bagomba kumenya dr ndayisaba turangiza kino kiganiro cyacu wewe nk'umwe mu basanzwe bamenyereye bino bintu bijyanye n'ubutunzi bwa minsi yose turangiza kumbure ku muntu ariko uwo mugiriye ihe nama inama nagira umuntu inama ni imwe ni uko niba uri redi uvuga uti ndi redi yo kugura inzu ukaba witeguye kugura inzu
ikintu cya mbere ugomba kubanza kwibuka ni kimwe ntabwo ushaka kugura inzu kuko mediya yiguze iyo niyo misiteke dukunda gukora ntabwo uzi amedi sitori yiwe ntabwo uzi impamvu yaguze inzu ugomba kwibuka yuko iyo nzu ugiye gufata ni inzu uzabana nayo imyaka mirongo itatu hari abantu benshi birirwa badiforotinga kwishyura amazu bayifata bikabananira kwirira kubera yuko abantu benshi bakunda kugura amazu note kuko ari bafata iyo desijeni ku giti cyabo kuko babonye amedi ayigura kuko babonye amana ayigura kandi bakibagirwa ko tuba muri fasivo uba muri sidini uba muri meribani undi wundi aba muri ese South Australia niba uguze inzu uri muri South Australia igura ibihumbi magana atatu mirongo itanu magana ane inzu desemu poropati uyisanga muri meribani arawundi wani pointi samufingi miliyoni wayisanga muri sidini porobaburi ni wani pointi fayive miliyoni so which means kugira ngo ntekereze kugura inzu kuko numvise my friend amediya yiguze muri sidini that is crazy so niyo mpamvu mbwira nti before ugura inzu first of all talk to your partner vugana n'uwo mwubakanye namba mufise mujya inama n'uwo mwubakanye nk'ubwo inama jasi na medi kuko yayiguze yego ikindi cya kabiri toke tu fayinansho kanserazi ni ubuntu Mm, Ni kuvugana abantu n'abasa- ni- ni- bose.
n'inzobere cyangwa n'abafise ubumenyi bukwiye mu by'amafaranga niba ufite ikibazo cy'ururimi guess what baba bafite abinterprete ntabwo aba bantu ntabwo babashyi ntabwo tugomba kwibuka ko tuba muri australia kandi dufite izi benefit zo kuba muri australia ntitwagombye gukora ama decision tutazi neza kandi hari abantu eh, babyigiye bafite izo information bagombye kubaza yego Eh, ikindi cya gatatu ntuzigere ugura inzu kuko mwene wanyu yayiguze cyangwa umuvandimwe umuvandimwe wayiguze ni imyaka mirongo itatu wiyemeje kwishyura iyo nzu and chance yo kuyishyura ni nkeya iyo warebeye ku bandi bantu bagura reba ko ufitiye ability uyigura that's it yego yes eh, ndagushimiye cyane dr ndayisaba ah, merci amedi eh, nanjye ndanezerewe ko wanyakiriye eh, murakoze cyane rero nk'uko mwamwumvise wenyine abivuga natwe ngaha kuri SBS rero ukaba wifuza amakuru ayo n'ayandi ajyanye n'iby'amafaranga woja ku gisenge bumenyi ibyo benshi bita website igisenge bumenyi cya leta kizwi nka mani simati cyangwa ukavugana n'ufise ubumenyi mu byo kugurisha amazu cyangwa mu basanzwe batanga impanuro mu byo mu by'amafaranga mu gihe uba wifuza aya n'ayandi makuru yari jean paul amede naho ubutaha mu kindi kiganiro bayi bayi urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngo ukanabumenya ariko sbs akaburungu com akaburungu au akarongo gahetamye radio apu